iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe n'inkuru ndende inkuru z'abana bashaka ababyeyi babo ababazi bababuze babareba n'abatarabamenye abatandukanijwe n'amage bageze mu mahina ababyirutse babona base ntibabone ba nyina abatandukanijwe n'ababyeyi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi bibarera ku manywa kugira ngo batirirwa muri gereza hatagira imbugirira abana aho ababyeyi babo bari bafungiye murumva n'inkuru y'umwana wasigaye ari umwe rukumbi ushaka umuryango mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona hashize imyaka makumyabiri n'umunani umwana w'umukobwa yashyizwe mu kigo cy'imfubyi cyari kigali muri gasabo yahavuye ajyanwa mu kindi kigo cyari ku nyundo nyuma aza guhabwa umubyeyi umurera uwo mwana yitwa chantal uw'amahoro icyo yibuka ni uko nyina yafunzwe atuye mu karere ka rubavu umurenge wa rugerero akagari ka muhira umudugudu wa gatebe ya mbere igihe cy'inzanye mu kiganiro ndashaka kubona famiye yanjye mama na papa urashaka papa wawe na mama wawe byagenze gute kugira ngo ube utabafite bombi nge ku makuru mfite mama yarambyaye aranta antaye agaruka aje kundeba muri oferina baramufunga nyuma ya oferina bashyizemo yaje gufungwa bayinkuramo banjyana imushya imushya naho ndahaba oferina irafungwa bamanura ku yindi bahano yabaga ku nyundo nayo yararangiye barayifunze bamaze kuyifunga nabuze aho nerekeza njya kubana na wa mumama wandeze muri oferina y'imusha akaba mama yarafunzwe azize yuko yataye umwana uwo mwana ni we ngewe bakaba bambwira ko kugira mbone nagendera ku izina rya nyirangirene uwamahoro chantal nyirangirene bambwira ko nta yansiganya agapapuro mu ntoki k'ayo mazina aho hantu yansize ni ku babikira nayo ngo no yari oferima iyo ntabwo nayitinzemo nayo bari n'umunsi umwe bahita bayinkuramo urebye ku mpapuro ushobora kureba ukamenya igihe bagushyiriye muri iyo oferina impapuro mfite ziratandukanye ni ebyiri imwe iriho cyenda kane indi iriho cyenda umunani ntabwo nzi ukure muri ibyo byombi
urwa mirongo icyenda na kane ruvuga iki handitseho iki handitse yuko nakuye muri oferina igafungwa meze minaroke akaba ariyo mfashe inkura muri iyo oferina ikaza muri oferina ku nyundo nta mazina ya mama wawe wigeze umenya ntabwo ndayamenya n'uwo mumama ndi ndacyari kuyamubaza ari kumubwira ngo hari umudiregiteri byasaba kubaza uwo mumama wakureze yitwa nde andutiye serezariya atuye hehe rulindo abamufunze baramuzi badufasha twongere gusubira inyuma gato kugira ngo tumenye abamufunze abo ari bo n'aho bamufatiye kugira ngo bazadufashe kumenya uwo ari we yaje kugusura muri orifurina utibuka izina iryo ari ryo hanyuma iyo orifurina bayifunze bakujyana muri orifurina y'imusha bayifunze bakujyana muri referina yo ku nyundo iyo bafunze mbere utazi uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akuvunguriraho ngo akubwira uko ishobora kuba yitwa
nawe ari kumbwira ko ntabyo azi we ari kumbwira ngo nta byazi ariko ngo byasaba ngo tubaze diregiteri w'icyo kigo cya mbere nabayemo icyo kigo cya mbere wabayemo cyitwa ngo iki nanjye ko aricyo nshaka ko aricyo nkubaza
nicyo nanjye nshaka nawe kumubaza
niba hari umuntu wakundanye n'umuntu akaza kumva yuko yafunzwe kubera ko yataye umwana uwo mwana aracyariho ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa chantal uw'amahoro nyirangirente naryo ndaryongeraho niryo ryari ryanditse ku gapapuro yagusiganye ariko ntabwo wambwiye ahantu yagusize bagutoye he
aho hantu rero banuye nanjye niho ntaramenya neza kuko ho urumva mpamenye nawe ko ari we wahanteritse kumbona byamworohera we turahera kuri ayo makuru dushakishe tuzavugana n'abandi barimo na mukandutiye cezariya nabo bazadufasha kugira ngo eh, tu tubone amakuru ahagije tuzareba n'uko twagera muri iryo shyirahamwe rya hope and home eh, Eh, kugira ngo nabo badufashe kubona amakuru yo kugira ngo tumenye neza uko wavuye aha ujya aha n'uwahagushyize n'uwakubyaye tuzamugeraho nagira ngo Chantal w'amahoro rero ngushimire eh, kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga ukampa amakuru meza ashimishije naheraho kugira ngo ngufashe muri iyi nzira ndende yo kugushakira umubyeyi ababyeyi ndetse n'umuvandimwe muteshi ushobora kuba ari mu gihugu cyo hanze y'u rwanda cyane cyane ashobora kuba ari i burayi ari muri amerika cyangwa se muri australia aho yaba ari hose cyangwa muri canada aho yaba ari hose wamenya amakuru y'abo bana bari muri fena yo ku nyundo muri mirongo cyenda n'umunani icyenda n'icyenda yadufasha no mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo eh, tubahuze chantal w'amahoro ndagushimiye rero kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagusaba gutegereza wizeye uzajye umpamagara nanjye nzajya nkugezaho amakuru uko ubushakashatsi bugenda bukorwa ngaho gira amahoro y'imana urakoze cyane
agasaro kaburaga
tumaze kumva amakuru chantal w'amahoro yaduhaye twashatse umubyeyi wamureze ari mu kigo cy'imfubyi i kigali nyuma akaza kumuhabwa kugira ngo amurere nk'umwana we mu mategeko yitwa cezariya mukandutiye atuye mu karere ka rurindo umurenge wa ntarabana akagari ka mahazi umudugudu wa kayenzi Oui, alo ni madamu mukandutiye tuvugana yego jyewe ndi venuste nshimiyimana ndi hano ku ijwi ry'amerika Eh, mu kiganiro agasaro kaburaga eh, ngo nari mbahamagaye kubera ko navuganye n'umwana mwareze eh.
umwana witwa shantare uw'amahoro muramuzi ndamuzi twaramureze ndamufite yambwiye yuko rwose uri umubyeyi mwiza wamuhaye urukundo kandi wamuhaye n'amakuru meza umubwira uwo uri we umubwira nawe uwo ari we akaba yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ya- ambwira ati umubyeyi wandeze mukandutiye yambwiye yuko yankunze ariko atari mama wanjye ati nabonaga ari we mama wanjye atari ko ambwira yuko atari we wambyaye ko mfite undi mubyeyi ubwo rero narinje kugira ngo nshobore kuzuza amakuru kugira ngo nshobore kumufasha ku- kumubonera umubyeyi mufite akanya gato ngo tuvugane Eh, murakoze cyane rwose uri umubyeyi mwiza namwe murakoze denise Eh, urakoze cyane Twa- twavuganye ejo ndi bavuga ngo nzashakisha nomero zanyu yego ngo noneho nzaba- nzababwire amakuru amakuru nzi Hmm.
namwe muzashakishe yego ayo makuru rero niyo anzanye ni iki ayo uzi makuru rero nakoze muri oroferina muri mirongo icyenda na gatanu yego mu kwezi kwa cumi nibwo nije muri oroferina yakoreraga mu rugunga muri ekole- ahantu hari kuri ekole faranseze mpageze namusanze musanga ari umwana muto ushobora kuba afite nk'umwaka n'igice Mhm.
noneho amakuru namenye namenye ko bajyaga bazana abana babavanye muri gereza bakabazana bakirirwa bakinira abandi bana muri ruserina umugoroba bakabasubizayo bikageza igihe bamenyeye bakabarekera aho ngaho Hmm.
noneho baza kumurekeraho bavuga ngo mama we ngo yapfuye Oh.
ko yapfuye bamurekera aho ngaho muri ruserina Mhm.
ariko ngo nta yandi makuru yandi nyuma twaje kuzabonana nyine biba ko mu- ba- ba- ba- ba- bagenda bajya mu kindi kigo ku- mu- ku- ku gisenyi biba ko ngewe njya kubareba nakundaga abana cyane ndabareba ndamwibwira ko mm, na- nakoraga mu kigo yakoragamo biba ko n'igihe bagiye kubasanga muri famiye dakeye avuga ati ndashaka umumama wandeze witwa sezariya baranshakisha ni ukubiba ko mubera umubyeyi ubu naramwandikishijeho n'umwana wanjye Hmm.
nubwo bitabana kenshi hari igihe aba yagiye yagiye ariko ni umwana wanjye byemewe n'amategeko nagiranye mfite amasezerano na leta ko ari umwana wanjye Hmm.
ariko akajya ambwira ati narose mama mbyara Hmm.
narose mama buri gihe rero yarambwira ati narose mama Mhm.
ariko ibi rero izo ndoto zawe zizabivamo ntazabe yarapfuye reka nzashaka nomero zo ku ijwi rya amerika mbabwire amakuru uko bimeze noneho tuzashakishe kuko hari abana benshi bajya baboneka babona ababyeyi gutyo noneho hari umumama namubwiraga ngo wakoraga muri muri peveka yego namubwira ngo ndi- nzabaza- nzahamagara murumuna we ampe nomero ze mbaze amadosiye ya- yari muri muri ekore faransese aho ngaho mu rugunga twabagaho ari yaba aherereye bazajya gushakisha abantu bari muri gereza bapfuye icyo cyicaro amazina y'umwana bavuga bati umwana yitwa kanaka nyina yitwa kanaka Mm.
Eh, iyo gereza ni iyihe ni gereza nkuru ya kigali iriya ya eh, di- gereza y'inkuru ya kigali bizinesi sa taranti niho yari afungiye amazina ye ntabwo mugeze muyamenya amazina y'ingewe ntabwo nayamenye ko nasanze ngewe umwana arimo mama we yarapfuye Mm.
bavuga ko yapfuye bavuga ko mama we yapfuye amadosiye ya- ya- ya- ya- yari aho ngaho muri icyo kigo kimaze kuba imaze kugifunga Mhm.
kumenya ngo ayo madosiye bayajyanye hehe yego ku buryo umuntu yamenyeka yavuga ati hari umwana witwaga shantari w'amahoro wenda yari afite mama we witwaga gutya na gutya yari yari- yari afungiye kugeza yabona yarapfuye birahari kubera yuko abana bavanwaga muri gereza bakaza gukina bavugaga izina ry'umwana bakavuga na nyina Eh,
ayo madosiye se wa mugani wawe yagiye he afitwe nande yagiye muri minisiteri y'Imi- y'imibereho myiza y'abaturage ayo madosiye yagiye he ntabwo ntabwo mbizi ko ikigo baragifunze basi- basi- ba- ba- abana babimurira i rwamagana niho bamaze igihe kuva kuva muri mirongo icyenda na karindwi kugeza muri bibiri Babi- babavana aho ngaho babajyana i gisenyi umuntu agenekereje yakwibwira ko amadosiye nk'ayo ibigo nk'ibyo byacungwaga na minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage Eh, umuntu yagerekereje njye kubera ko mu- mu- uwo muntu uwo muntu mba- nari ku- nari ku- kubaza amakuru muri umuna we akamuha nomero ze nkamubaza yakoraga muri peveka kandi baza gufunga ikigo nawe yari mu baje kugifunga uwo nguwo rwose yaduha amakuru afatika aduha amakuru kandi nimero ze urazifite uzamuhamagara cyangwa wazimpa nkamuhamagara ntabwo bizageza ejo nta nta- ntahamagaye nta- ntabwo ntabajije nomero ze ngo mubaze noneho nzamenya amakuru nimara kumenya amakuru nzabwira shantara amwe nimero zanyu mbahamagare nanjye mbabwire Wa- waba ari wowe uyu mwana w'umukobwa shantari yambwiye wagiye kubasura wigeze ujya kubasura uri mu modoka itukura Eh?
wigeze ujya kubasura ku nyundo uri mu modoka itukura Ubu- oya nagiye nagiye nteze tagisi bisanzwe wateze taxi izi ngizi zigendamo abantu benshi cyangwa wagiye muri taxi igendamo abantu bake muri tagisi y'abamurimo abantu benshi ariko nagiye kumusura hari undi muntu nagiye gusura ku gisenyi w'inshuti yanjye ndarayo buracya mu gitondo njya muri oruferina ku nyunga ujya muri rushorera ku nyundo uwo muntu mwari w'inshuti yawe wagiye gusura yarakujyanye oya warijyanye narijyanye wigeze umenya se ko shantara afite musaza we cyangwa murumuna we muri rushorera oya Abo- hari uwo yita musaza we witwa emmanuel kayiranga kanama uramuzi manweri Hmm.
oya hari umwana w'umuhungu yambwiye ambwira ko yitwa manuel kayiranga ufite n'indi zina rya kanama ambwira ko bari kumwe muri oriferina eh, kandi ko hari umuntu umubyeyi waje kubasura akababwira ko bava indimwe oya ko shantari ambwira yuko nyina yafunguwe wowe ukambwira ko yaguye muri gereza birumvikana amakuru shantari ampa ni amakuru y'umwana um, wowe ni wowe mukuru hari mm, amakuru wigeze wumva ko ashobora kuba ataraguye muri gereza ko ahubwo yafunguwe oya ngewe amakuru numvise nsa ngeze mu- muri oruferina bambwiye ko mama wa shantari yapfuye ntabwo wigeze umenya amazina ye oya ntabwo nayamenye ntabwo wigeze umenya aho yakomokaga oya ko buri muntu yabaga afite abana ashinzwe kurera umumama wari ushinzwe kumurera bwite bwite amureraga bwite bwite nawe amakuru amakuru ntanga nawe niyo atanga Hmm.
Mm, nawe niyo avuga ko ba- bavuze ko shantari mama we yaguye muri gereza Hmm. nta bandi bana yari afite nta nta yandi makuru ntawe uzi ngo afite mu musaza we ntawe uzi ngo afite mu mukuru we uko biri kose hano ni igihe cyo guhoza ah, umwana w'umunyarwanda ah, chantal uwamahoro Ah, ufite uburenganzira busesuye bwo kumenya inkomoko ye nkaba ngushimira wowe kimwe n'abandi babyeyi batandukanye bamureze bakamukuza ariko cyane cyane wowe eh, wamuhawe mu mategeko ya leta y'u rwanda kugira ngo ushobore kumurera kandi eh, urakujije ariko mbone n'umwanya wo gusaba leta y'u rwanda minisiteri y'u- eh, y'imibereho myiza y'abaturage eh, n'abafite gereza mu nshingano eh, kudufasha kumenya izina ry'umwana w'umukobwa cyangwa se yari amaze kuba ah, umugore yari yarabyaye yarabyaye umwana yari afungiye muri gereza 1930 duhere kuva muri mirongo icyenda na gatanu ntabwo tuzi niba yarapfuye icyenda na gatandatu cyangwa icyenda na karindwi ariko aho ngaho aho ngaho tuzasaba yuko twazamenya twazagera kuri lisite y'abagore bapfuye icyo gihe kugira ngo turebemo uwari ufite umwana witwa amahoro chantal nyirangirente nyirangirente yego nyirangirente ni abakozi bo muri oferina bari mu isi ntabwo ari akapapuro nyina yasize amubyara akabyiniro k'abakozi bo muri oferina kubera iki chantal yibwira yuko ari izina ngo ryari rinanditse kuri ku gapapuro nyina yasize aho yamusize Eh, chantal afite ubundi buryo avuga amakuru ye um, busa naho butandukanye n'ubwumbwira ariko nk'uko nabivuze ndafata ubwumbwira kubera ko niwe mukuru umwana hari ibyo abatibuka nawe ibyo avuga ibyo avuga ni ibyo namubwiye none se hari aho ambwira yuko nyina yafunzwe kubera ko yataye umwana Ntabwo- ntabwo mbizi ni impamvu na- nanjye nabigizeho ikibazo na- namubajije ni uko niba umuntu yataye umwana nyuma akaza ku- kumusura ntabwo wamufunga we rero azi ko nyina yaje kumusura noneho bakaboneraho bakamufata bati wari warataye umwana oya ntabwo byaba ari byo nanjye namubwiye ko bitaba ari byo kubera yuko ntabwo ari byo ntabwo nta butegetsi ntabwo ari byo bubaho bazanaga abana bose muri rusange muri oferina bakazakirwa bakina n'abandi bana ngo bakure mu bwigunge yo kuba muri gereza noneho igihe kiza kugera bamwe bakaguma aho ngaho nyine banyuma bakagoza bagafungwa noneho we rero bamurekera bavuga ngo mama we yarapfuye aguma aho ngaho ntibamusubizanye urumva ko nta bundi buryo leta yari kubigenza uretse kumurekera aho ngaho kugira ngo ashobore ku- gukura no kugira ngo agire amahirwe yabonye yo ku- kugira kubera ko leta ntabwo ifunga abana niyo mpamvu yari yarafashe icyemezo cyo kubavana muri gereza kugira ngo bagire ahantu bakinira bakure eh, bameze nk'abandi bana kubera ko ntabwo byemewe ko abana bakurira muri gereza nti- umwana ntabwo afungwa
murakoze cyane ndakurikirana amakuru yawe ndabaza nzabaza amakuru y'uwo beatrice wakoraga muri teveka mubaze niba yaba azi neza ahantu amadosiye ya- ya- yavuye muri orusenda aho yaba yaragiye hari ikigo cyitwa hope and home ngo gikorera hariya ku gisenyi ni ikigo abana banyuragamo bavuye muri za oruferina ntabwo nasobanukiwe neza imikorere yacyo icyo kigo waba ukizi inge nkuru najyaga numva akivuga ariko akinyuramo wari utaramufata nko- kugira ngo umurere wari utaramuhabwa akinyuraho Mm.
ashobora kuba ahubwo abantu bakoragamo ari bo bamunzaniye ari bo bamwohereje araza kuko yarizanye ntawamuzanye Mhm.
yari afite bamuhaye umubyeyi ara- aramwanga umwana aramwanga ati ntabwo mushaka ati ngende shaka sezari yari wandeze niwe shaka Oh.
ubwo rero arangije abo ba- abo ba- ba- uwo muryango uwo mushinga nibo bampamagaye barambwira bati shantari umubyeyi wamufashe ya- yaje kumutwara aranga ngo niwe ashaka Mhm.
uri tayari kumufata ni ndi tayari Oh.
Nta- ntabwo narwanya umugambi w'imana Mm.
barangije bamuhitikira bati genda usige sezariya uzagaruka kwa gatanu niwe tuze tumukuzanire tumugushyire ku mugaragaro Mm.
bageze ubu baravuga bati eee nagerayo agasanga ari mu cyaro naho azaba aka- akavuga ati ndabyanze tuzahora gutya gutya gutya umubyeyi agenda gumenya atega tagisi twavuganye kuri telefone kuva ku gisenyi kugera mu rugo nagezeho nuko nyuma arababwira abatelefone ababwira ati narashimye Bara- bara- nyuma baraza baradusamusura arabwira ati rwose nta kibazo mfite narashimye kubera ko mbana n'umuntu nishimiye nkunda kandi Oh.
Nuko ubwo ba- tujya ku murenge turandika turandi- barandika turasinya turasinya tugira amasezerano nuko barongera baragenda ubwo nomero zabo ndacyazifite nagira ngo nkubaze kumva umwana avuga ati ni wowe nshaka ni wowe wandeze akanga umubyeyi umwe agahitamo undi agafata imodoka akaza akagusanga yakumwiranaga urugwiro n'urukundo rwinshi cyane ambwira ati niwe mubyeyi wanjye mbwira u- u- aravuze ngo ntabwo ari kwanga umugambi w'imana bakubwira ati umwana aragushaka wahise wemera kuki utajijinganyije wumvaga nta ari ari imana imukuzaniye narabwiye bitayari Mm,
baramunaguye ati uwo mubyeyi yaje kumutwara aranga mm.
ngo ni wowe ashaka ni tayari kumufata mpita babwira ngo ni tayari ku banyarwanda n'abandi babyeyi bose bakumva muri kano kanya ku ijwi ry'amerika guhabwa umwana w'urukundo nk'uko ndamwita umwana w'urukundo ni urukundo rw'imana rwa rwamukuzaniye nk'uko bivuga ukamurera ukamukuza iyo nzira y'urukundo rwo kurera umwana utabyaye ariko ukamurera nk'uwawe na n'ubu ukavuga uti ni umwana wanjye nawe akaba akwita mama umwitwaza izihe nkoni kugira ngo iyo nzira muyinyuremo neza no gusenga cezari yamukandutiye uri umubyeyi mwiza ababyeyi nkamwe iyo mbonye akanya ko kubavugisha hano ku ijwi rya amerika ndabashima ku mugaragaro Ndishi- ndishimye cyane ndishimye cyane kuba nanjye mbumvise njya mbumva inshuro nyinshi inshuro nyinshi mu gitondo fungura radiyo nkabyumva ariko bikaba nka- nomero ku- kuzifata byaba byarananiye Nibyo.
ibyo twavuganye buri ndashaka ndazishakisha nomero nzazibona nza- nzabahamagare mbabwire yego ko nanjye yavuga ati we nigeze gufata urupapuro yanditse yandikira imana Mm, aribwira aribwira ati mana wambabarire nkabona umuryango wanjye nubwo batandera nk'uko uyu yandera wenda nkagenda nkababona nkigarukira hano ariko Oh.
nabonye umuryango wanjye Eh, numva ndababaye cyane oh, kwandikira imana uyisaba ngo nzabone ababyeyi nubwo ntaba- ntababona yavuga ngo ngewe ngo nta nubwo ngo nabonye nta nubwo nakomera ko anjyana ngo kuko ngo bashobora kutandera nk'uko wambere mm, ko icyo gihe icyo icyo- icyo- icyo cyifuzo ahora kigira kenshi kenshi agahora barota umurota buri gihe yavuga ngo yamurose nk'ubwira umusengesho umusengere umusabire mm.
nuko yabwiye ni- ni- niba ari iby'imana wenda tuze tu- tu- twemere ko wenda atari wowe wapfuye ari undi nkunda kubivuga hano mu kiganiro ni nako kwemera kwanjye ngenderaho igihe cyose tutarabona umurambo we nemera ko uwo muntu aba akiriho kubera ko hari abantu bamwe batubwiraga yuko bapfuye abana bazi ko ababyeyi babo bapfuye eh, tugashakisha twagira imana hano kuri ry'amerika tukabona abo bantu bariho urumva rero um, Uko- ukora igikorwa cyiza cy'urukundo ndagushimiye cyane oh, njya mbyumva njya nkurikirana buri gihe buri gihe nkumva ababyeyi bahuye n'abana abana bahuye n'ababyeyi abana bahuye na famiye hmm.
nkareba kwitanga ugiye ubigiramo buri gihe nawe uri- uri- uri wo kubakwa Oh, murakoze cyane ni ibintu mwebwe mumpa imbaraga zo ku zo Ni kubakorera ukuri, imana igiye gukomezamo igufashe baboneke nk'uko uba wa- wabigizemo uruhare n'umuhate murakoze cyane ni mwebwe mu mudufasha mwebwe mudufasha kugira ngo kino gikorwa ni iki gikorwa cy'imana gishobore gukomeza ndagushimiye cyane kuba nagutunguye ukemera kuza muri kino kiganiro umwana wawe chantal yarampaye nimero yawe ati umuhamagare ibindi ntakubwiye arabikwibwirira kandi uramfashije ndakomeza negeranya amakuru kugira ngo turebere hamwe twese uko twamufasha imana ibishatse na se umubyara dushobora kuzamubona nasabye abantu bose bumva ijwi rya amerika ko umuntu wakwiyumva akibuka ko icyo gihe akumva ko muri mirongo cyenda na gatanu yabyaye umwana akamujyana n'umukobwa waje gufungirwa muri gereza nkuru ya kigali dizinovu santarante uwo nguwo nawe yamenya yuko afite umwana w'umukobwa w'inkumi mwiza akamenya yuko yitwa Chantal w'amahoro ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga katunyura kugira ngo tubahuje ndetse tukanabahuza n'umubyeyi wamureze ari wowe shezariya mukandutiye kandi nkwifurije nawe kugira amahoro y'imana urakoze cyane unyohereze mesaje mbone nomero zawe andi makuru nzamenya nzakubwira
agasaro kaburaga
turacyakora iperereza ryimbitse kugira ngo tumenye koko niba nyina wa Chantal w'amahoro yarafungiwe muri gereza nkuru ya Kigali 1930 niba yarafunguwe nk'uko umukobwa we abivuga niba se yaraguye muri gereza nk'uko Cesar yamukandutiye yabitubwiye Minaloc yajyanaga abana bari bafite ababyeyi muri gereza nayo izadufasha kumenya urutonde rw'abo babyeyi ahari amakuru hose tuzahagera
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
undi mwana ushaka umubyeyi we ni dukuze umuremyi esperance aravuga ko yatandukanye n'umubyeyi we nyirandorimana priscille atigeze amenya amaze gutandukana n'umugabo we sebagabe edi atuye mu karere ka nyanza umurenge wa busasamana akagari ka kavumu umudugudu wa mukoni ndashaka kurangisha umubyeyi wanjye mama wanjye mwaburaniye hehe kandi ryari twari tukiri abana atandukana na papa tukiri bato papa tujyana kurererwa kwa nyogokuru ubwo ntabwo twigeze tumubona ntituzi n'isura ye ubwo hari mu buhe mwaka bashobora kuba baratandukanye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi mama wawe yitwa nde yitwa nyirandorimana purisira papa wawe yitwa sebagabe eri aracyatuye aho ngaho i nyanza nawe oya papa wanjye bari batuye i kigali papa wanjye yaje gupfa apfa tukiri batoya ntabwo twigeze tubasha kumubaza mama nta bandi bavandimwe be yari afite mwarezwe nande twarezwe na nyogokuru na sogokuru ariko yari afite n'abavandimwe ari abo bavandimwe se cyangwa se ari abo ba nyogokuru na sokuru babareze ntawigeze abavunguriraho ngo ababwire aho mama wawe yaba yaragiye mama wacu ngo bari barahuriye i kigali nabo ntabwo bari bazi aho baratubwiraga ngo avuka mu cyahoze ari ruhengeri abavandimwe ba sebagabe wibuka amazina n'indi n'andi barahari bo hari ba ndamyumugaba jafeti hari ba banzakamwita manasi bo bariho abavandimwe be ukiri mutoya ntabwo yajyaga aza kugusura yarazaga kudusura papa niho yatahaga twari tukiri batoya kuko we yakoraga i kigali yazaga rimwe na rimwe mu cyaro ukabona bakunze nk'abana yabyaye yaradukundaga nk'abana yabyaye ntabwo yigeze na rimwe abavunguriraho ngo ababwire ati mama wanyu ni kanaka kuko kumenya n'amazina ye twayamenye tugiye gukora ikizamini cyo muri pirimeri mu wa gatandatu mama wawe yakomokaga mu ruhengeri papa agakomoka ku gikongoro ku gikongoro
papa wawe yakoraga iki i kigali abanje gukora mu ruganda rw'isukari rw'ikabuye ubundi aza gukora yapfuye yarakoraga muri majerwa ntabwo hazabura umuntu bakoranye uzatubwira ko azi neza umugore babyaranye ariko hari amakuru twaje kumenya ko bamaze gutandukana yagiye kubana na mukuru we witwa nyirakamane merita wari utuye mu gatenga yego
nyuma rero umuntu waduhaye amakuru yaratubwiye ngo nyuma y'intambara yasubiye kumureba asanga haba abandi bantu amubabajije baramuyoberwa abantu bari batuye mu gatenga mbere ya mirongo icyenda na kane waba yamenye uwo mukobwa wari uhatuye witwa nyirakamana emerita waje gusangwa na murumuna witwa nyirandorimana purisira aje kumusura bagaturana akahatura ah, ubwo nawe yaza aduha amakuru mbese mu ruganda rw'ikabuye papa wawe icyo yahakoraga nyirizina wigeze ukimenya ntabwo nakimenye hari abandi bavandimwe ufite ndamufite yitwa mushimiye imana angelique none dukuze umuremyi esperance wambwiye yuko u- wize nabyo byatumye ujya gushaka amakuru eh, ya mama wawe kubera ko baha amakuru no ku ishuri bagutuma ukajya gushakisha nawe kugira ngo ushobore kuyabaha Um, nta kintu kindi wamenye utabashije kumbwira
nta kintu namenye gusa a- a- atandukana na papa yajyanye na murumuna wacu batubwiye ko yitwaga marigo yamujyanye ari uruhinja ubwo nawe baraburanye marigo nawe nta gakuru ke uzi nta gakuru ke nta rindi zina waba wibuka nekada batubwiraga marigo gusa Eh, mbwira nk'umwana w'umukobwa gukura udafite uwo ujya kugisha inama uwo ubwira icyo watekereje icyo ushaka kugeraho uwo mubyeyi wamubuze ku kigero kingana gite mu mikurire yawe ewe ku kigero kiri hejuru kuko nagize igikomere kuko na- nta muntu no- nigeze nita mama n'uwo nyogokuru najyaga gutungura ngo mvuge ngo mama bikananira Mm.
nyuma nkavu- tukavuga ngo mama mukuru ubwo gukura nta mama byatubereye igikomere tubaho twumva nta muntu tugomba kwita mama muri kano kanya niba mama wawe akumva n'iki kintu wamubwira nimba mama wanjye yaba akiriho ikintu namubwira namubwira nti mama nubwo watandukanye na papa twe nta makosa twagukoreye nimba ukiriho wagira agati mukaza kutureba kuko turakwifuza tukakwereka n'abana kuko natwe twabashije kubyara byatubera ibyishimo kuri twebwe dukuze umuremyi esperance ya ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira n'ubwizige no kuba warategereje igihe kirekire nk'uko wabimbwiraga ariko ukavuga uti nzakomeza ngushake mpaka ah, tuvuganye ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe eh, priscilla nyirandura imana aho yaba ari hose wamumenya wese eh, n'uwadufasha kumugeraho waba yarakoranye na sebagabe edi baba barakoranye mu ruganda rw'isukari rwa kabuye cyangwa se barakoranye muri majerwa i kigali nyakwigendera sebagabe uwamumenya yaturangira akomokaga ku gikongoro ubwo rero waba yaramumenye akamenya ko yabyaranye n'umukobwa wa ndetse waje no ku bana wakoraga mu kigo cy'imfubyi tutazi icyo ari cyo witwaga nyirandurimana priscille we akomoka mu ruhengeri akaba yari afite na murumuna we witwa nyirahabimana emerita baje kubona mu gatsata ayo niyo makuru nashoboye gukusanya muri kino kiganiro agasoro kaburaga nganira na speransiya dukuze umuremyi ni umwe mu bakobwa be eh, waje ahagarariye mukuru we mushimiye imana n'undi murumuna we atazi amazina ariko azi marigo gusa mwese abumva ikiganiro agasaro kaburaga ndabatabaje ndabasabye mu dufashe dufashe bano bana b'imfubyi kubabonera umubyeyi esperansiya ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'imana murakoze namwe imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ine yavuye iwabo ahitwa imasoro ya rutongo agenda ajyanye n'abandi ahunze agana muri zayire ababyeyi be yabashije inyuma mu rwanda yari kumwe na se wabo francois munyeragwe utarabashije gukomeza urugendo nsengiyumva theogene wagarutse mu rwanda agashyirwa mu kigo cy'imfubyi akaza kubona ababyeyi ari mu kiganiro agasaro kaburaga arashaka koreta nyirabahizi wari umugore wa se wabo munyeragwe atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jabana akagari ka kamatamu umudugudu wa keyere ikinyuranyo mu kiganiro nashakishaga uwitaga witwa koreta koreta ni muntu ki ushakisha koreta nshakisha ni mama wacu yashakanye na data wacu rero babyaranye abana babiri ariko nkaba nibuka umwe w'umukobwa w'imfura yiwe muri kongo twari kumwe aza gushaka undi muntu w'umugabo uvuka imasoro nk'uko nabyanditse muri mesaje akaba afite baramu be na baramukazi biwe ariko tukaba tumukeneye kuko tumufite nk'umukazana dufite nka mama wacu bamwe bafite nka muramu wabo abandi bafite nka muramukazi wabo imitungo ye turacyayifite turamutegereje nk'umuntu utarazimiye kuko tukoze irengero ryiwe ariko umugabo wiwe tuzi irengero rye kuko yaguye yaburiye umwuka w'abazima iguma ariko imitungo ye turayifite hano ijabana mu karere ka gasabo niyo mpamvu turi kumushakisha kugira ngo byira abaye ahari yaza agahura n'umuryango yashatsemo umuryango yaturutsemo ingeri urahari afite bakuru bakuru be afite basaza be aho yaturutse tumubonye byaba ari ibyishimo kuri twebwe yego reka tugende buhoro rero urambwira ko yitwa koreta iryo ni izina rya batisimu izina rye nyirizina ni irihe izina ry'irizina buriya ko nanditse n'umwirondoro nk'umwana yari abereye marene nawe ngo ni yarabereye mama wacu iryo nanditse kuri abaruwa kuko njye nari muto umugabo we ari we pare wanjye ariko amazina ya koreta nari inyazi na na munyarwe faranswa muzi ari we pare wanjye urumva niba ababyeyi banjye bambyara narababajije amazina ya koreta kuko utamenya ibyo nari nzi n'abana bashiki banjye ngo ni abana ba koreta nari inyazi ndabona mu ibaruwa yawe waranditse yuko yitwa nyirabahizi nyirabahizi koreta yego none se nyirabahizi koreta ndagira ngo numve icyo mwapfanaga neza ni ukuvuga ko umugabo we yari pare wawe rimwe na papa twavuye mu rwanda turi kumwe twerekeza muri kongo muri zayire urumva twaciye za kirenge tuva kirenge dukomeza gitarama tugera muri zayire igoma niho munyeragwe faranswa yitabiriye imana tumushyira ku muhanda bisanzwe nk'uko intambara yari imeze nabi nyine turakomeza turagenda umwana we w'umukobwa barakomezanya umwana we w'umuhungu yari afite muto tumujyana muri kuru wari uje n'izina rye turyibuka twibuka uwo mwana w'umukobwa ariko tugeze i katare yaje gushakana n'undi mugabo uvuka mu imasoro hano muri rurindo yego amazina y'ipapa niwe aba yambwiye kuko mama mama wanjye agiye kumushingira bamushingira uwo mugabo nduzi waranditse yuko mwamushingiwe witwa gakumba gakumba yego wo muri masoro mama ubwanjye yaramuherekeje ubwo rero turamutegereje twaramuze ariko ko tutamushyinguye dufite icyizere ko azaboneka nta muntu wigeze ababwira aturuka muri kongo ngo ataha agaruke mu rwanda ababwira ati gakumba naramurabutswe ndetse eh, n'umugore we nyirabahizi naramubonye oya nta muntu wigeze abanga bitubwire duheruka tukiri kumwe bamushyingira ndagira ngo nkubaze nsengiyumva uyu mwana wa mariya ah, ni umwe mu bana ba munyeragwe wasigaye we amakuru ye murayazi ntayo tuzi kuko yarasigaranye na nyina kandi makuru ye tuzi habe n'ubu sindasezerana pe mu rukiko nani mu- muri kwa padiri ngomba guhindura pare kuko ndi kuba wanamusize ariko ma- marene umugore wa pare mubonye byaba byiza baramube gasasira gasipare we papa wanjye sekamana noseni yari murumuna wa papa kucuri iwacu mukaroni nosize yarapfuye ariko mariyana mukabaziga aracyariho baramutegereje pe tumubonye ni ishimwe mu muryango wacu urimo urambwira yuko ah, na n'ubu utegereje gushyingirwa mu imbere y'imana mu kiliziya uko bikorwa nyine ugomba gutanga ah, uwakubyaye muri batisimu iyo utamufite ugomba gushaka uguhagararira na n'ubu urambwira uti ntabwo ndabihindura ndacyategereje Um, none se njyumva aragira ngo nkubaze urambwira ko wahunze ufite imyaka cumi n'ine eh, hari n'abo batoya bahungaga ari impinja abo mwagiyemo haza kuba ruje hari n'abahungaga ari ibitambambuga abandi ari ibisekeramwanje um, wowe wari umaze kuba kahungu k'agasore ka gashi- gashibutse ariko wari ukiri umwana tubwire hano mu kiganiro agasaro kaburaga mbangira ngo nunze mbangira ngo nunze ibintu bamwe batamenye mutubwira babinyuzemo kugira ngo n'ukumva yenda azatekereze hazabura uwakurabutswe n'uwarabutswe mu myeragwe n'uwarabutswe uyu umumarene wawe ushakisha nyirabahizi koreta cyangwa se gakumba bose bakomoka aho ngaho i rutongo hahoze hitwa amasoro kera nagira ngo umbwire icyo nshaka kukubaza nk'umwana iyo nzira wanyuzemo uva aho iwanyu masoro ukagenda uhunga ukagenda usiga bamwe mu muryango ku nzira ugakomeza ukagenda guhunga bimera biti uri umwana ikintu wibuka cy'iyo nzira ndende ni iki ku kintu numva guhunga si ikintu cyiza kuko narahunze ngera ubwo muri ababyeyi banjye nanjye tuza guhura nyuma ngarutse mu rwanda narahunze turahungana tuva za gitete hirya iyi ngiyi tugeze muri congo turongera turaburana mbaho nk'imfubyi kuko mu rwanda nanjye naje nk'imfubyi yego ariko ngize amahirwe ngeze mu rwanda abantu bakoraga muri kuruwa ruje muri ubusifamu barambwira bati bakoraga muri medecin sa frontiere barambwira bati iwanyu bariho papa wawe arahari twaramubonye na mukuru wawe arahari na mama wawe arahari nza mu buryo bw'imfubyi rwose ikintu cyima cyiza cyane ni uko buriya kuba imfubyi si ikintu cyiza nta kintu cyiza nko kuba wakumva ngo hari intambara runaka kuba mu mutekano ni ikintu cyiza cyane kuko nabaye imfubyi ndababara cyane bihagije ariko imana iza kunkorera ibitangaza ngira ngo ariyo mbona iwacu niyo mpamvu rero ko nabonye iwacu numva ngomba kuba ngomba kuvuga ngo niba mbonye inzira runaka igomba kuba yanacamo nkashakisha n'ubundi n'abandi bacu byaba byiza cyane baramutse babonetse inzu naciyemo nayiciyemo maze igihe cyane nkwandikira nkaho mbabarira ndacyakwibutsa ubutumwa bwawe narabubonye ni uko nkunda kubivuga muzajye mungaya gutinda ariko ntimukangaye guhera nabikoze rero ndaguhamagara kugira ngo tuganire wumvise abandi bana benshi b'imfubyi nkawe wari imfubyi igihe bari batarakubonera ababyeyi hari benshi banyura hano mu kiganiro hari na benshi umaze kumva batambutse imbere yawe basaba bashaka kumenya ababyeyi babo abana b'imfubyi ni benshi tuba turi hano kugira ngo tubafate mu mugongo barakumva nawe wanyuze muri icyo kintu cy'ubupfubyi wumva uko bimera unyura muri icyo kintu cy'ubuhungiro wumva uko bimera hari imfubyi nyinshi wasize aho muri congo hari na n'ubu abakihari babuze aho bagana batazi aho bakwerekeza nk'umuntu ukumva uri muri congo umbwiye yuko wagarukanye na croix rouge igihe leta y'u rwanda yashoboraga kugira abo itahana mu gihugu abasigaye inyuma bakumva babwira urwo rwanda wasanze babwira uko rumeze uravuga ko igihugu kirimo amahoro aricyo gitanga ituze ikiganiro agasaro kaburaga kibereho kugira ngo abantu bacyumve kandi kibahe kwizera urwo rwanda wasanze rubabwira abo ngabo bakiri hirya no hino bakeneye kurumenya nk'ababeshye mbabwije ukuri nkiva muri congo nabagaho bita itongo ariko itongo baravuga ngo iyo uzi igoma umwana uri kumwe n'umubyeyi barabatandukanya umwana agacanga umubyeyi agacanga ariko ko nabisanze kuko naje nk'imfubyi nageze igoma baranyubaha baranjyana banyura mu gihugu cy'imfubyi baranyakira mfatamo n'umwanya mu mukuru w'izindi mfubyi bampa ingoma n'amafirimbi ngera mu rwanda ubu tuvugana u rwanda ruratekanye rufite amahoro ndi umugabo wubatse mfite abana batatu umwana wanjye mukuru w'imfura yanjye ari iseminari agiye kuba umupadiri mu gihe kizaza umukurikira arakora akazi runaka ka mekanike bucura bwanjye mfite abana batatu nawe arakora akazi k'ubutekinisiye mu nganda ziri mu rwanda iwacu aho ngaho ijabo nkubwira duhagaze mu karere ka gasabo yego niho hari icyanya cy'inganda kinini yego icyanya cy'inganda ijabana rwose nabwira ngo abantu bari hanze baba mu rwanda bameze gutya na gutya nibatahe baze mu rwanda ni amahoro mu rwanda tumeze neza turatekanye turajya tukaryama nta kibazo dufite imirimo irahari yo gukora turakora twiteza imbere niba ndi kuvuga ngo kanaka dutegereje imitungo yose iracyahari ntawayisahuye ko twaje tubona ibintu by'iwacu mu rwanda ngo barabigabanye nta kintu tuzagenda dusanga yabyo ni ukubeshya mu rwanda ni amahoro umuntu uri hanze wese natahe ibintu mu rwanda bye birahari nta kibazo niba uwo muntu tumufite akaba ahari akaba anyumva kuri radiyo akamubona kuri televiziyo natahe aze mu rwanda nta kibazo dufite mu rwanda iwacu ni amahoro turatuye turatekanye turakora tukiteza imbere umutekano ni wose nshingiyumva ndagushimiye cyane rero kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo butumwa utanze burumvikana ngaho kuba warategereje nanone igihe kirekire ukwiye kubishimirwa nkwifurije amahoro y'imana komera inama murakoze cyane imana ibafashe mukomeze mudushakishirize imana wo mugisha
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga jean paul turikumana amaze imyaka mirongo itatu atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri muri mirongo cyenda n'ine umuryango we w'abantu umunani wari utuye kayonza hari muri seyiteri ya nyamirama nyuma ya jenoside hari hasigaye umwana umwe gusa rukumbi witwa musabyimana abandi barihe jean paul turikumana arabashakisha atuye mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo mu kagari ka nyabikenke ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika ikinjanye muri iki kiganiro naragikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuza abantu baburanye ntagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye ni umuryango wanjye ibyo twaburanye mperekana kubonana nabo muri mirongo cyenda na kabiri nari umusirikare yego urumva nari ndi mu kazi bigeze cyenda na kane cyenda na kane urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu ipande za byumba ubwo icyenda na kane habaye iriya jenoside ndahunga nkongera muri congo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri congo njya muri tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze umpa amakuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri kuruwa ruje urumva naraje nsubira mu gisirikare njya muri congo mvayo nkashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe bura amakuru ariko noneho aho maze kuzajya numvira agacaro kabuze kavuga uko bizagenda ndagumya ndategereza nkumva abandi barabona ababo ndavuga nanjye ngomba kunyura mu gacaro kabuze ko nagira uwo mbona byibuze nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka ababyeyi bawe uwo muryango wawe wari utuye hehe kuba mutandukanye muri mirongo icyenda na kabiri icyenda na kane kaziramo ariko se bari batuye hehe ababyeyi banjye papa yitwaga karemera zatayo mama akitwa mukandori fonsesi twari dutuye ubu hitwa iburasirazuba hari muri komine kayonza ubwo kera yari segiteri nyamirama ubwo ni perefegitura ya kibungo we yabaye intara y'iburasirazuba twavugaga indi imwe turi abana twarambaga rimwe turi abana barindwi yaho ntahuti icyenda na gatanu urumva ko nagiye kongo nzenguruka tanzaniya ngarutse mu rwanda ndasubira mu kazi ariko ntasanze mushiki wanjye witwaga nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duherukana icyenda na kane kuko umuntu yihisha gukwe nabo nta makuru nawe afite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye abantu bari batuye muri ako gace ka kibungo ka kayonza bamwe bahungiye tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga benako hari iri hakurya yari yitwaga rumasi iyo yarimo yiganjemo cyane cyane abarundi ariko ya benako yo yari inkambi ngari yarimo abanyarwanda abantu benshi bahunze rero bavuye muri ako gace abatarashoboye kumanuka bagana za bugesera bihindiye hakurya aho ngaho bajya muri tanzania umuntu waba warahungiye muri tanzania muri mirongo icyenda na kane wari utuye kayonza muri teritori ya rugarama akamenya umusaza wari uhatuye karemera ni umufasha we mukandori abo bazatubwira abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko bakurikirana
harimo uwankurikiraga witwaga muvunyi hakaba n'uwankurikiraga wakurikiraga uwunkurikira witwaga ndaruhutse hakaba umukobwa ubwo wazagamo ari nk'uwa gatanu n'uwa kane gutyo witwaga uwimana hakabaho n'undi mukobwa witwaga kanziga hakabaho n'undi mukobwa witwaga musabyimana ubwo mukuru wa mushiki wanjye ari wo mukuru we we yarapfuye ndamushyingura yapfuye bibiri na karindwi na gatanu na karindwi aramushyingura yitwaga nyiramatabaro yego
nagerageje kujya muri izo nkambi nagiyeyo nagiyeyo pe nagiye benako nshakisha amakuru ngura umuntu umwe amakuru benako za rumasiho habaga burya abantu bavuye abarundi ariko hari n'abandi bantu bavuye mu karere ahahoze ari za murambi za ariko ahahoze ari perefegitura ya byumba yego bumva kubera ko baturaga pari komine ntago kayonza ari ukwayo rukari ukwayo bira aribo bari benako aribo bageze n'aho bageze barabimura babajyana aho bita musoro hari n'abandi bantu wenda bari baranyuze mu mashyamba yego banyura mu kagera barambuka akagera aribo bagiye za cabarisa ikaragwe naho nakoresheje uko nshoboye nkoresha za kuruwa ruje zabaga mu nkambi icyo gihe zitakisha abantu babuze ndazibura mburamo umuntu no mu guhunguka nta n'umwe wigeze uhunguka ikiba kibabaje ni uko utamenyeshe abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru nicyo kintu kiba kibabaje umuntu aba agira ngo arire yihanagure niba barapfuye cyangwa se kandi nanone ntabwo ari abantu urumva ko harimo abahankurikira bakuze ntabwo baje byibuze niba ari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushyira ariyo se umuntu akavuga ati nta n'umwe umuntu yabona wararokotse urabivuze ntabapfira gushira nicyo kintu nkunda kubwira abaje hano mu kiganiro gasaro kaburaga mbakomeza ariko atari ukubakomeza gusa mbasaba kwizera tugendeye no kuri uwo mugani wa kinyarwanda bidufasha gukomeza gushaka kugeza igihe tuvuze ko ntawe tubonye ariko igihe cyose umuntu tutaramubona tutarabona ikigaragaza yuko atakiriho ntabwo ducika intege niyo mpamvu kenshi na kenshi birangora iyo ngomba kubwira umuntu waje ashaka uwe nkamuha amakuru mubwira ko nasanze ko atakiriho biramvuna ariko nabyo biba ari byiza kubera ko bituma umuntu ashobora gutangira icyunamo cye agasezera ku we azi neza ko atakiriho agatangira ubundi buzima none rero wowe jean paul turikumana wagiye benako ntaho utagiye wari uhari bagaruka muri izo za mirongo icyenda n'umunani abavuye za benako bongera kugaruka mu rwanda ntabwo bagarutse ariko se abantu b'i kayonza abo ngabo b'inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo nabonye bajya ruguru nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu ukibona ni uko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonywe nta muntu wakubwiye aho ngaho i nyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe njyayo hari n'abatwari duturanye bo muri famiye n'ubu n'ejo bundi navuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inkiko za gacaca ntawigeze avuga ati nabonye kwa runaka bapfa ni ukuvuga nta makuru nta makuru namwe mfite n'abo bahungutse bavuye karagwe bavuye benako hari n'abagiye bava kongo wenda bavuye bati wenda hariho abacaga mu bugesera bagera mu bugesera bikanga bakomeza za butare bakagera za bukavu nta makuru nta muntu n'umwe wigeze umuha amakuru ati umuryango wanyu nangwa ko ari runaka hari runaka nabonye yakuye aha ngaha n'iwanyu ntawe abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye hari umuvandimwe wa karemera uhari usigaye ndavuga wa papa wawe ntawe utaha nawe ni mushiki wanjye uwo nguwo wari mukuru wanjye yarapfuye kandi kugeza ubu nawe nta makuru yigeze amuha ntamubazi ko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga gukwe ntawe nta makuru bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umwe uvuga ati ndabizi baraye rubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe amatati niko amera mutandukana ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko umuntu w'inyamirama na n'ubu wari wagira icyo akubwira bose bakubwira ko batabizi uko ariko kuri ko harimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru abo ngabo bo mu muryango wa karemera bavandimwe be bakiriho bagituye ahahoze ari teritori ya nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri mirongo cyenda na kane ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi ku mana bitaravuzwe mu gihe cya gacaca ijwi ry'amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba waramenye amakuru y'uwo muryango wa karemera n'umufasha w'umukandori n'abana babo kuva kuri muvunyi kugeza kuri ndaruhutse na wimana ndetse na kanziga na musabyimana akaba azi niba barahungiye muri tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bageze za bugesera uwamenya amakuru yadufasha kandi hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo dufashe umwana wabo rukumbi usigaye mu rwanda jean paul turi ku mwana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none turi kumana babwira icyo ushaka kubabwira mbere y'uko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera nababwira ko urumva imyaka ngezemo ndakuze nanashatse umugore tubyarana abana bane ubu nawe yitabye imana bibiri na cumi na karindwi ndahahondera abana abuzukure barabategereje abakababereye ba nyirasenge na ba se wabo barabategereje baza bakabona ufite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'imama ndi umupfakazi mbese yaranshaririye yaranshaririye komera komera komera burya ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro agasaro kaburaga muri kumwe ahasigaye imana n'ibidufashamo witegereze wizeye umuryango wawe uzawubona sinabona icyo nkubwira gusa imana izaguha umugisha uri intwari ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu ihuza imiryango ihuza inshuti ibihugu byose kurikirana ikiganiro cyawe kandi buri gice icyo cyose nanjye inkunga wazaniraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ari yo yose naba nshoboye urakoze cyane ndagushimiye igira amahoro y'imana nawe uyahorane
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi hano tugisoreje mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana Voice of America